Oromiyaa godina Booranaa aanaa Moyyalee keessatti waraanni liyyuu poolisii jedhan naannoo Sumaalee keessaa dhufe Edbarraaqa Moyyala magaalaa keessatti keessumattuyyuu caamuufii fi afgaaraa goofu jedhanitti nama dheetiin garnam kudhanii lama nurra fixee jedhu warri jiraattotni naannoo sun keessa dubbise. Mootummaan naannoo Oromiyaalleen kana yaayyuu mirkaneessee meeqa jiraataan Moyyalee kan dubbisu tokko waraana waraana akkamiiti yoom jalqabe jedhee natti hin jalqabna.
Kalee barsaatti gaa irratti baandiraa dhuftee lassaa mukireetti wabii armaan dura iyyuu baandiratti dhaabinaa dhandhise. Kun dhaabinaa ishee warri akkumsiitti fundaandira dhaabdakaan jalatti irraa ooltee daldasaa fudhanisiin jennaa sinyaara dhooftee dhageessu hawalii albiilee. Innis warraanleen guddoo yoo sinamee dhageessu hawalitti yoo sinee kaanii jirullee yoo dadhabnee irra warri bulchiisaallee ta'ee darbane. Bakka qophii jechuun namni irratti argamu namni baadiyyaa keessa laggeen namni bakka hin dhabne namni. Alaaffiisaallee bittaa beeksisuuf harki fageenyatti namni rubbise. Yoo erga kaattan kasii warra waraanee warra haliyyuu poolisii kanaannoo shanii keessaa warraa hogganamu. Kaanii warra dhisiyyuu waraabsanii nammoo raayyiimattee raayyimmaan baaddaa ta'e jibbarrummaa lafaan boolii jiru hatuqaa giddu kan jiru haasulaa waliin reebeetiin hammaa waladhaa oolani. Kanatti ofirraa warrilleen dhowwaa oole shiilleen laate ammoo shiilli waan akka jireenyaa waan akka baazuqaa waan kan baazuqaa lubisa nam darbise jireenyaa ala kiisiyyuu kuusin ana wajjin jireenya mata riyyoo haalleen baazuqa wurda kan qabu baazuqa wurda kan baazuqa bisalam darbata biyya kan garsaa torba biyya bombille bishaan darbata.
Eed barraa jalqabee akkaataa kamii deema.
Haa guyyaa kan sa'aatii saddeetii fi dhiiqa soddoma fakkaatiin deemuu jira. Amma ammaallee ammoo amma booranaan gargari dhaabattee warri federaalaa haa makkalaakeeran immoo warri kumbisee daandii gidduu dhaabee dhaabadhaa jennaani. dhaabannee jettee warri garboorama jiru raayyaa keessaa ni dhaabattee siin dhuftan malli makalaakayaallee warra magaala hawaan akkaallee haasaan warsii warsii guddina nama kee jira ammaa kan warsii walhum jittee jedhate.
Fulaan itti nama dhantuun caamuu qechuu nama hin beekne mee kiiloomeetira gam Mooyyalee irraa gam fagaate.
Namicha qubatu argaan arginu boorama lakkee qubatan achi lafuma Oromiyaa gadi kan naannoo afuriitti akka baandiraatti Oromiyaa gadi jirti ammoo namni guddinni ishee qubatu boorame.
Hagam Mooyyalee irraa fagaatti.
fageenyi loolee fagoo caamusuun kiiloomeetira kiiloomeetira katama irraa kiiloomeetira torba wal magala kiyyu katama irraa yoo torbaa kudhan agarsiifnaan inni namoota adii torbaa sun.
Nam dhufaa maan waan mirkanaa waan quu qabda.
Wanni mirkanaa liyyuu awwaal keessaa ammaa kan dhufuu jirra namni mirkanaa biyya keenya hadu jarnan fudhanii lamaati. Akkas yeroo giddigidda faana kan nama dhiyu jirti akkas namni wiikillee hojjetu irraa dabartee akka warri liyyuu poolisii ta'een maal hin beekan?
Saayuu qabdi reenjarii sirra qabdi poolisii naannoo shanitti gubbaa barreeffama qabdi. Saayuu qabdi aadii nama iyyuu waraanee warra liyyuu poolisii ta'eefi aadii illee keessa fudhanii harka ijaarame jettee jiran maal ta'e. Qawwee amma qawwee namni ishii naannoo namaa laatu qawwee guddina qabdi maqaan siyaasa jedhamu waan akkana kana maqareessuu kaalleen biittonni fakkiin ammoo akkan akka malee namaan balleessuu biittonni maqareessuu biittonni kan qawween irra kan amma karaa darqamtee kan torba laayii jette saarraayyuu kan warri raayyu kan matariyyeessallee awwee kilaasii dhaya torbaatiif matariyyeessaa tokko hammanni harka keenyas ta'ee jiraan.
Baandera dhaaban sun amma buusanii baandera qar dhaabanii jechuun amma buusan moo akkam jira?
Baandera buusan durba namayyuu kaasii saleesii jettee keessa baasa sila baandera buusanii sila keessa baallee lolanii keessa baasan baandera buusan akkila buusanan.
Alaabaa nuti jira.
Baandera Oromiyaa kan gubbaa dhaaban ammaan ta'e.
ammallee walaa dhuuf sodaachuu fa danda'a ammallee lolii jalqabuu fa danda'a saatuma amma gargar dhaabat malee.
Iskiin kan dhaaballeyyuu garfeennaa garfeennaan yookaan bira dachaan malee warra federaala qabaana kan biteen kanayyuu amni tokko warraati al tokkoon ammoo karaa lama waraanii karaa kaanii waliin jira karaa kaan ammoo asiinan beektaa federaala kana itti gochitee jirti malee iskiin hin dhaabanne waraanii karaa lama amma karaa jalbii tokkollee jira. Illeen ammoo akkuma wal qaban ammoo marra hin deebina.
Karaa kamiif kanaa kam fakkeenyaaf walaadhuu jira nama.
amma waraanni karaa goofaa gammaa waan onirra deebi'e dhibiin jechi sine guddee calaa dhufee jira.
Goofa tokko goofa.
Kaan goofara goofa sanyii seentan kaasii kaasii qalamneessoo.
Goofii hageessa fagaata.
Goofii ammoo akkan bikkaatatti irra kiiloomeetira saddeetaati. Lafni ta'e lafuma Oromiyaa ta'e lafuma Mooyondar biqilaa goofa lafni jiru fila sallanii seenuma danqarayyoo warra naan beekan. Kam goof kam goof bayi hammaan kan amma amma kachiisii namni ofirra deemuu jirtaan ammoo kaca'a muktiin ammoo dhaaban misila adoo darbate tokkosuma bittisiin ammaa mislagaa muktan jirraan waan agan gabaarseeti taa'uu jirra nam fula taa'uu dhufe si'alatti dhibanni danda'anii fula lakkisanii jira. Kanaafuu abidan deemu fula dhowwuu jirra namni dhibiin sun gargaar dhibiin hin jiru ammoo abidan deemu waaqni gargaarina furuma dhowwuu jiru.
Waraanni liyyuu poolisii kun fakkeenyaaf makiinaa akkamiitiin dhufu maaliin dhufu gaafa armaan dhufaniitiin caamuqeetiin jibsanii jettan maaliin dhufe.
makiina inni kun makiina patroolii kan agartee poolisii naannoo shanii gubbaa qoraa qaba qaamni darbina tokko makiina patroolii kanaan dhiyootta hin qaban. Waraanni warra waraanni qaamite waraanni addanaa kanaa akka waraanni akka hin dhiqaas waraanni garna namni digaatii oli waraanii fi si waraanni qophaa'ee qarayyuu argu kan qarame hin jidda kan qara jiru waraanni warra waan dheessa qabaatiin hin Ayyaana namni kun maqaan machuun feene mooyyalee dubbachuu jiran galateeffannaa isaaniitiin ammoo itti gaafatamaa biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa waraana mooyyalee kana wanta qaqqabde mootummaan keessan akkamitti ilaalaa jedhee gaafadhe.
Har'a ganama sa'aatii kudha tokkorraa kaasee rakkoon nageenyaa uumamee ture bakka Caamus jedhamu irratti jalqabe rakkoon nageenyaa kun kan inni irraa maddee kanaan dura bakka Caamus jedhamu kanatti ijaarsa seeraan alaa piroojektiin mootummaa naannoo Somaaliitiin jalqabamee ture ture. Piroojektiin kun akka dhaabbatu mari'atamee bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti akka jiru irratti walii galamee dhaabbatee ture. Ganama har'a ammoo halkan qaamotni hidhatan naannoo Somaalii irraa dhufanii iddoo sanatti alaabaa fannisanii yookaan sabananii rakkoon nageenyaa uumamee jira.
Nama gana beekaa uumaa waan dhageettan faqaldu gara.
Rakkoo nageenyaa qaqqabe sanaan lubbuu namaa fi qaama namaarra miidhaan gaheeraa kan jedhu gabaasa argannee jirra.
Lakkoofsa dubeetti duuba.
lakkoofsa isaa amma walii galaa hin beeku namoonni garuu miidhama jiru namoonni du'anis jiru namoonni qaama isaanii irras miidhaan jalqabe jira lolli kun amma guyyaappe waan itti fufee jiruuf namoonni mana yaalaa galanis waan jiranii fi lakkoofsi isaa idaamee nu qaqqabne garuu namoonni qaamni miidhame namoonni du'anis jira dhukaasatu ture kanammoo uummanni karaa intelligent ofirraa tasgabbeessee akka jiru odeeffannoo isaa qabu jechuudha.
namaanaadhaan waan akka baazuqaa fa'aa waan akka bombii fa'aa waraana gugurdaa kanaan mallee goofallee kan akkana kanaatti deemuu jira rakkoon tun oromiyaa keessaa dhalachuu jirti rakkoon tun bareeddoo deebi'ee turte goddisu kumkum qabnu ta'u mal maanta maan ta'u mal.
Fallinni guddaa fi inni ijoon rakkoo bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee wajjin kan nu beekuudhaa fi hojii bal'aan hojjetamaa tureera. Bu'uura riifarandamii bara kudha sagal sagaltamii torba geggeeffamee fi heera mootummaa karaa bu'uureffatee obbolummaa fi waljaalala uummata Somaalee Itoophiyaa fi uummata Oromoo karaa miidhuu hin dandeenyeen bakki daangaa bulchiinsaa bakka nageenyaa fi bakka waljaalalaan irratti jiraatamu akka ta'u gochuudhaaf ji'a biraa darbe waliigaltee mootummaa naannolee lamaanii mallatteessaniin gara hojiitti gadamee jira. Hojiitti gadamee amma waa'een daangaa bulchiinsaa daangessuu gara xumuraarra gaheera. Kanaafuu inni daangaa bulchiinsaa wajjin ol qabatu akka mootummaa naannoo Oromiyaatti ka'umsa walitti bu'iinsaati jennee nama nu akka garaan ture ture jechuudha. Kanaaf namoonni namoota nagaa irratti jechuudha karaa adda addaatiin meeshaa adda addaa hidhatanii naannoo oromiyaa daangaa naannoo oromiyaatti socho'anii balaa qaqqabsiisan kun saaxilamuu danda'u irra jiraata. Somaalees bakka hin bu'anii obbolummaa waljaalala uummata Somaaleef uummata Oromoo gidduu jiru booressuu hin qabanii kanaaf akka mootummaa naannoo oromiyaatti ejjennoo hin qabnu waljaalalli obbolummaan waliin jireenya uummata Oromoo uummata Somaalee cimee jabaateetti fufuu qaba. Dirqamni mootummaa tokkoof inni ijoon nageenya uummata nagaa eegsisuu kabachiisuu waan ta'eef karaa uummata keenya hirmaachisuun uummata keenya nagaadhaan bahee akka qabu gochuun uummata dirqee gochuun beekama mootummaa waan ta'eef nageenya uummata keenyaa kabachiisu uummatni nagaadhaan bahee akka qabu gochuudhaaf immoo akka mootummaatti dirqama nurraa eegamu hin baana obbolummaa waljaalala waliin jireenya uummata lamaan immoo boorisuuf namoonni jalaan bakka ittiin deeman saaxilaman seera akka gaafataman tarkaanfii seera akka irratti fudhatamu gochuudha ejjennudha ejjennoo mootummaa naannoo oromiyaa kana fakkaate.
obbo Addisuu Araggaa guddoo galateeffannaa adoo san jennu baalee naannoo raayituu keessallee irratti nama kana kana deebi'aa jalani mootummaa illee deebi'ee arganna qophii baruu keessatti itti deebiin.